bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze bakaba biyemeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo imfashanyo mu basanzwe bafasha muri icyo gisata
ubu ni jean de dieu ndikumana mwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu avuga ko bagiye gushira hamwe inguvu kugira ngo bafashe bantahonikora mu burundi ni mu gihe ico gihugu kiza ubugira gatatu mu bihugu bikenye iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri abe hagufi y'amaradiyo yanyu hagati aho ibitigiri vy'impunzi z'abanyekongo bagaragavye imbere y'uhakorera ishami rya onu ryitaho impunzi hcr mu rwanda bibandanya vyongere kwerekana iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango murabe hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko umukozi yakoresha mu ry'abafaransa hydraulique sans frontiere yari yanyuruje ku munsi wa kabiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yarekuwe nyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani afunzwe icamaso ubuyobozi bw'ishirahamwe hydraulique sans frontiere butangaza ariko ko uyu mukozi n'ubwo yarekuwe yarekuranywe ibikomere vyinshi mu maso uwo mugabo yakoresha hamwe ryo muri kongo hydraulique sans frontiere ry'abafaransa rikora mu gisata c'amazi yanyuruje ari kumwe n'abandi bakorana batatu inyuma y'aho imodoka yabo igwiriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho abo babiri bandi bakaba baciye bicwa babiri muri bo bishwe rero ku munsi wa mbere ishami riharanira agateka kazina muntu rikurikiranira hagufi intambara muri siriya ritangaza ko ibitero by'abashigikiye leta ya siriya vyabaye kuri no wa kabiri mu gace karimwo abarwanya leta mu burengero bw'igisagara ca guta vyahitanye abantu barenga ijana iryo shami rifise icicaro mu bwongereza rivuga ko abantu amajana abiri na mirongo itanu bamaze kwicwa kuva ku munsi w'imana leta zumwe za amerika zikatangaza ko zitazi neza ibera muri ivyo bice vy'intambara kuko abasirikare babo atariyo bari ariko leta zumwe za amerika ivuga ko ikurikiranira hagufi ibera ngaho muri siriya umuvugizi wa departement ya leta ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko intambara zongereje ibitigiri vy'abakeneye kuvurwa vyihuta ubu bakaba bageze mu bihumbi radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi ibitigiri vy'impunzi z'abakongomanyi baba mu ikambi ya kiziba mu gihugu c'u rwanda bakambitse imbere y'ahakorera ishami rya onu ribitaho hcr kibandanya congerekana ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu jean claude ganza munyamagana ariko arakurikirana iki kibazo kuva ejo aho bagiye gukambika basabwa gutwagwa mu yandi mu bindi bihugu canke naho bagahabwa ibi vyangombwa bikenewe ku mpunzi zose claude amahoro ngaho imbere ya hcr mu rwanda
amahoro diane n'abakurikijwe bya amerika batwumva nonaha ubicuka cifashe gute ibintu bimeze gute
mu by'ukuri umubare wiyongereye cyane kuko bamwe mu baraye muri no mu nkambi basanze bagenzi babo ngaha ibiro bya hashiwe ishami rya karongi bamwe bari mu duhema bagondagonze abandi bakibikije izuba munsi y'ibiti abandi bari mu kivunja hirya no hino aho bagenda baganira bacucitse hirya no hino mu kanya gato nabonaga abari baje nyine bagemuye baha abana bato y'ibikoma abandi basangira ibyo kurya bari baje bitwaje ariko impungenge ni zose kuko hirya no hino baragenda babona ko bazengurutswe n'abasirikare ndetse n'abapolisi bigaragara ko bambariye urugamba bavuga yuko bari mu midugararo ikomeye Mhm. Ah, none kuva ejo ubu bari ngaho urazi ko wabitubwiye ko bahashitse hakiri kare aho bakoze n'urugendo rw'amasaha ane bava iyo bari baza baza ngaho gukambika imbere ya RCR baraye bafunguriwe vyifashe gute harimwo abana harimwo abapfasoni ha- baronse aho baryama
yani mu by'ukuri nahavuye mu gihe cy'ijoro abenshi bari baryamye hanze aho bari bashashutse amatara cyangwa se imikeka abana nta byo kurya bigeze bahabwa n'urundi rwego uretse ko abaraye mu nkambi babyutse babagemurira bakabazanira igikoma bakabisaranganya uko byari uko uko babiba- ba- ba- bagenzi babo bari babiba- ba- ba- babibazaniye ariko nta yindi mfashanyo bigeze bahabwa haba aho kuryama ibyo kwiyorosa cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose hari abarabagarukira ko leta yaje kuraba uko vyifashe abo muri RCR hariho abaragira ico bavuze kuri ico kibazo
mu kanya gato ah, ahagana mu ma saa tanu uhagarariye hasheri hani karonga amaze kubwira impunzi ko kuri ubu ibintu babishyize mu maboko ya leta y'u rwanda bityo ko ababyemerewe bashakirwa imodoka zibasubiza mu nkambi ya kiziba mu gihe ibyabo bikiganirwaho yanababwiye rwose ko nibatabyemera ibiza kubabaho byose babyirengera ko bo- bo nka hasheri batabibazwa Ni- ni nawe magingo aya wageze kuri izi mpunzi wenyine bigaragara ko zo zivuga yuko zikomeza ah, kuguma ahangaha kugeza zibonye igisubizo zifuza ni ukuvuga ko n'ubu bararahira bakarenga ko baza kuguma ngaho gushika baronse inyishu
bavuga yuko badashobora kuva ahangaha uko byagenda kose kuko ah, ubu buryo zibayeho ndetse cyangwa zifashwe na leta y'u rwanda ngo zitakifuza kuguma ahangaha muri iyi nkambi mu kanya gatoya mumpamagaye nari ndimo mvugana n'umuyobozi w'iyi nkambi maze kumbwira ko hari amakuru amaze kwakira kuri telefone ahamagariwe n'abahagarariye ingabo ndetse na polisi mu ntara y'uburengerazuba bamubwira ko ari we uri kugandisha impunzi azibuza kugenda kandi ko ngo na- abashobora kuza kugira ibindi bibazo haba gupfa cyangwa gukomereka ngo ari we ku giti cye uzabiryozwa niyo makuru mu kanya amaze kumpa ubwo mwa- mwampamagaraga avuga yuko rero umutekano wabo ntiwizewe kuba haseri ivuze ko ibavuye imbere bashyize mu maboko ya leta kandi leta n'ubundi bigaragara yuko ihonyanga uburenganzira bwabo hari abakomeretse hari aba- abarashwe ndetse mu gitondo mbere y'uko nzangaha hari amakuru nari namaze kumenya yuko umwe mu babyeyi bakubiswe ejo yagize ikibazo cyo gukuramo inda na namugezeho mu bitaro bya kibuye aho ari nubwo ntabashije kuvugana nawe ko yari ameze nabi ariko abamurwaje twavuganye batubwira yuko bakeka ko uruhare runini rwatumye akuramo inda ari inkoni yakubiswe ejo n'igisirikare urakoze cyane rwose claude ganza munyamagana ubandanye ukurikiranira hagufi ibyo nkuru hama turaheza tubigaruke ku makuru yacu yo hanyuma
mwakoze cyane byane tukibutsa rero ko izo mpunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya kiziba zihamaze imyaka igera kuri mirongo ibiri n'ibiri muri make ico basaba ni uko basaba kwitabwaho gusumba uko biri bemeza ko udupfungurwa baronka tutakibafasha kubaho tutakibashoboje kubaho ico kibazo rero turabandanya tugikurikiranira hagufi muraze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu mu makuru yacu atandukanye yi- turiko turabategurira mu- ku mugoroba ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno wa gatatu entebe muri uganda hatanguye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko bitegekanije ko umuhuza amatati y'abarundi benjamin mukapa atanga icegeranyo c'aho agejeje ibikorwa vyo guhuza abarundi mu kurindira ko tumenya ivyavugiwe muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika mugenzi wacu yarusha pierre claver niyo nkuru aratwibutsa ico bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi baganiriye n'umuhuza Benjamin Mukapa mu mubonano bagiraniye kuva ku munsi wa mbere gushika ejo Pierre Claver niyo nkuru intumwa z'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi zabonanye no muhuza n'indwi zigizwe n'imico ibiri umugwi wa mbere ugizwe n'abahunze igihugu aribo Dr Jean Minani atwara urunani senarede rw'abatavuga rumwe na leta ivyegira vyiwe bibiri aribo Pamphile Muderega na Aline Ndenzako hamwe na Anise Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'urwo runani umugwi ugira kabiri ugizwe n'abavuye mu burundi aribo leon sengendakumana icagira c'utwara umugambwe frodebu hamwe na evariste ngayimpenda wo mu mugambwe iprona uruhande rutemewe na leta amakuru twaronse ni uko nagato rwasa icagira ca mbere c'utwara inama nshingamateka vyari bitekanijwe ko yitaba uwo mubonano ku bw'urunani amizero y'abarundi yamara tumubajije yatwishuye ati jewe ndi bujumbura abari muri uwo mubonano batubwiye ko yahavuye ashima kurungika intumwa uwurongoye izo ntumwa dr jean minani atwara urunani senarede yemereye ijwi rya amerika iby'urwo rugendo yavuze ko ashima n'ingene umuhuza yabakiriye izo ntumwa zose benjamin mukapa n'abagize ibiro byiwe yabakiririye rimwe kuva ejo ku munsi wa mbere no mu gitondo cyo ku wa kabiri izo ntumwa zabwiye ijwi rya amerika ko ibyo baganiriye n'umuhuza mukapa ari byerekeye aho ibiganiro bihuza abarundi bigeze ku bw'izo ntumwa ibiganiro birakwiye gusubira gutangura kugira haganirwe ibibazo nkoramutima bifuza ko hotumirwa abegwa n'amatati bose hanyuma hakaboneka n'amasezerano ni nyuma y'aho mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze habaye igice cya kane cy'ibyo biganiro catwaye umwanya munini ariko bigahera ata amasezerano ashitswe ko ibyashavuje umuhuza kuko yatangaje ko yari yiteze ko haboneka ayo masezerano abo batavuga rumwe na leta bavuze mbere ko batitavye ivyo bikorwa ariko hari bamwe mu bagize urwo runani bitavye ivyo biganiro ikindi izo ntumwa zabwiye umuhuza i dar es salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ca tanzania ni uko zitemera ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro zabwiye mukapa ko hanakoreshejwe iterabwoba mu kwiyandikisha nawe bitadukundiye ko tuvugana n'ibiro by'umuhuza izo ntumwa zatwemereye ko ivyo biro vyakiriye ivyifuzo vyabo vyose Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika Pierre Claver niyo nkuru na wiwe urakenuye tukiri ku makuru y'uburundi ariko ubu tuyafatiye mu by'iterambere bitigira iby'abarundi babayeho mu buzima bwa ntawe nikora byariyongereye ku bice birenga cumi n'umunani ku ijana kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ku bw'ivyo imiliyoni ijana na mirongo ine na rimwe n'ibice umunani by'amadolari y'abanyamerika akaba ari yakenewe muri uno mwaka kugira ngo abantu babayeho nabi bashobore gusununurirwa ubuzima bwabo ivyo vyemezwa n'igisata ca unikwijejwe kugarukira kuri bantaho nikora oca ku mugenzi wacu diane ndonse aratubandaniriza iyi nkuru ibitigiri vya bantaho nikora vyavuye ku miliyoni zitatu mu mwaka uheze bija ku miliyoni zitatu n'amajana atandatu uyu mwaka muri abo imiliyoni zibiri n'amajana ane nibo bababaye cane igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe kugarukira kuri bantaho nikora oca mu mugambi wo gufasha bantaho nikora muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kivuga ko hakenewe imiliyoni ijana mirongo ine n'imwe n'ibice umunani vy'amadolari y'abanyamerika kugira ngo bashobore gufashwa utwara ico gisata mu burundi gari conil avuga ko kizoshigikira leta mu kubafasha umuryango ufasha imbabare uzoshigikira leta mu nguvu zayo kugira ngo bafashwe mu vyankenegwa nyamukuru nyamukuru nko gushikira amazi meza kwivuza kwiga uburyamo ugufungura eka no mu kurondera inyishu irama umuntu umwe kuri bane babayeho mu gufungura nabi ihindagurika ry'ibihe hamwe n'uko iby'ubutunzi byifashe bikora ku barundi barenga imiliyoni zibiri n'amajana atandatu bakenewe gushigikirwa kugira ngo bashobore guhangana n'ububabare barimo muri abo imiliyoni nyinshi z'abantu aho nikora zikenewe gufashwa mu maguru masha mu byo gufungura ibijyanye n'uburimyi cyangwa amafaranga make kugira ngo bashobore gufungura amatohoza ajanye no gufasha abantu aho nikora y'igisata oca yerekana ko igitigiri cy'abantu aho nikora cyatanguye kunyuka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ahanini bivuye ku ngorane zo muri politiki mu butunzi hamwe no kubiza umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu ndikumana jean dodieu avuga ko bagiye gushira inguvu hamwe kugira bazoshike ku ihangiro bihaye mu gufasha abo bantu aho nikora bakaba biyemeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo imfashanyo mu basanzwe bafasha muri ico gisata igihugu naco kikaba carakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana aho ahakenewe gufasha hama tukaba twizigiye yuko nk'uko babitwemereye bagiye gukoresha inguvu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore gushikana mu ngiro ibihango twihaye twese ariko kandi uyu mwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'uburundi hamwe n'andi makungu ndikumana jean de dieu asaba ko amakungu yokongereza uburyo na cane cane ko mu mwaka uheze amafaranga yarategekanijwe kugarukira kuri bantaho nikora atashoboye gukwira ayo mahera ategekanywa ku biharuro biba byafatiweko ni ukuvuga roto y'ubukene abantu babagize kuvuga ko ari bose kandi si ukuvuga ko ayo mahera mwabonye nka- nko mu mwaka uheze ntibashoboye kuyaronka yose baronse ibice mirongo itandatu na kimwe ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogerageza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha intara cumi na zitanu muri cumi n'umunani akaba arizo zikeneye imfashanyo na cyane cyane mu gisata cyo kwivuza hamwe no gufungura ariko kandi hagarutswe ku kibazo cy'indwara y'akaranda yateye impene n'intama izobandanya isubiza ubutunzi inyuma hamwe idatujijwe mu maguru masha i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika I Kigali naho ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwashizeho uburyo bwo gukurikirana no gukemura ibibazo by'abanyagihugu hakoreshejwe ubuhinga bwa none umunyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali aradusigurira ubu buryo buzajya bwifashishwa n'abantu basanzwe bakoresha ikoranabuhanga kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni zigendanwa umuturage uzajya ujya gusaba serivisi ahantu bakayimwima cyangwa se bakamuhoza mu nzira azajya yifashishije ubu buryo maze asabe kurenganurwa bob gakire ni umuyobozi mukuru w'agateganyo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ashinzwe imikorere y'inzego z'ibanze yasobanura uko ubu buryo bugiye kujya bukora umuturage ashobora ku- kuyikoresha yohereza ubutumwa bugufi akoresheje telefone kusobanukiwe ufite ubumenyi mu ikoranabuhanga ashobora kujya kuri website ya minarog abakozi babishinzwe muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bakacyakira bakagikurikirana ariko ubu ngubu irakora haba kuri telefone haba kuri email kandi iyo dushatse feedback telefone y'umuturage wazanye ikibazo turamubona abaturage bamwe bari bafite umuco wo guceceka mu gihe badahawe serivisi bifuza gusa hari abemeza ko n'iyi gahunda nshya itazahindura byinshi kuko basanga kwandikira minaroke ari nko kurega inzego babana nazo umunsi ku munsi nk'ubu ngewe nagiranye ikibazo n'umugabo aranta antana n'abana aragenda ajya kwishakira undi mugore ajya agaruka mu rugo kaza aje kwishyuza inzu amafaranga akayajyana kwa wa mugore ntabwo ajya amfasha kurera abana nabigejeje ku bayobozi b'umudugudu nta kintu na kimwe banyemuriye nagiye mu kagari akagari bo byageze aho barambwira ngo nzajye ku rukiko ngo nta kintu bamarira ubwo rero ngiye mbona guhora ngenda nsiragira muri ibyo kandi ari ibintu byoroshye bakemura narabyihoreye ndatuza ubu rero minaroke irimo kuvuga ko uwo umuturage wazajya agira ikibazo bashyizeho nimero za telefone muzajya mwandika icyo kibazo cyawe murumva aricyo byabakemurira aho ngaho waba utandukirana ugiye mu nzego zo hejuru cyane iyo utandukire nabwo bibona ari ikibazo nanone kandi ntabwo minisitiri yajya kukwitaba n'umuyobozi akagara atarabanje kukwitaba cyimba numva bitashoboka ubundi batubwira uko tuzajya dutanga mituweli nyine kugira ngo tubone uko twivuza ariko nubwo tuzitanga n'ubundi ntacyo badusayidiraho rero nk'ubu naje narembye rwose ntanegekaye ariko muri byose nta kintu bansayidiye ubu barimo kuvuga muri minaroke ngo ngo hari nimero bagiye gutanga ku buryo mwajya mwa- mwandikira nk'inzego nkuru zisumbuye muvuga babahaye serivisi mbi murumva aricyo bizakemura simbizi buriya imana yonyine niyo izabikora none none umuntu uze ko umwana w'umuntu we atabishobora kugira ngo umuntu abigenze ate byagiye bigaragara kenshi ko agace kasuwe n'abayobozi bakuru b'igihugu bakirwa n'ibibazo biba byarabuze ibisubizo cyakora ngo hari abaturage batajya banyurwa bagahora bazana ibibazo byabo kuri buri muyobozi wabasuye n'iyo byaba byarabonewe igisubizo kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu francis kaboneka avuga ko iyi gahunda izagabanya ibibazo abaturage bahora basubiramo kandi byarahawe ibisubizo icyo tuyikeneyeho cyane nk'uko yari abivuze hari umuturage wazaga mu nzego z'ibanze agatanga ikirego bakagira uko bamusubiza akahava akajya muri minaroke akahava akajya muri purimatire akahava akajya ku muvunyi iki gihe nitumara kuba twahuje aza urwego rwose ruzajya rubona ko hari igisubizo bamuhaye yo kujya kurubeshya nk'aho ari ikibazo gishyashya umuturage uzajya ushaka kwandikira minaroke azajya yandika ubutumwa bwe maze yohereze kuri mirongo itanu na gatatu mirongo itanu na gatatu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kaboneka francis yavuze ko abakozi babishinzwe bazajya babona ubutumwa bwoherejwe n'abaturage ibibazo byabo bigahita bikemurwa cyangwa se bikazashakirwa igisubizo bitewe n'uko ibibazo biteye abayobozi ba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bavuga ko iyi gahunda y'ikoranabuhanga idakuyeho izindi nzego abaturage bajyaga bakoresha bakurikirana ibibazo byabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nyuma y'amezi agera kuri abiri ishami rya unigita impunzi hcr rihagaritse imfashanyo ryari risanzwe rironsa impunzi z'abarundi zahungiye muri kongo ziyoboka umwigemeze biya zanse kwiyandikisha kubera imyizere yabo abo barundi co kimwe n'abafasha mu vy'amagara y'abantu basaba yuko hcr yoraba ikabagarukirako n'ayahandi ngo baratikira menyesha amakuru y'ijuru rya amerika muri kongo vedaste ngabo niwe yaduteguriye ino nkuru terandekura teresi foro ni umuganga ukurikiraniriza impunzi z'abarundi ziri mu kamanyola avuga yuko kuva ishyirahamwe rya haseri rihagarikiye inkunga y'ibiribwa n'ubuvuzi yari isanzwe igenerwa izi mpunzi byatumye umubare w'impunzi zibasirwa n'indwara zitandukanye ahanini zituruka ku mirire mibi kandi idahagije urushaho kugenda wiyongera mu ivuriro ryo muri iyi nkambi ku kibazo cy'amagara y'abantu ngaha mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri ba haseri igiye eh, twabonye ibiharuro bi birebire cyane by'indwara ya malariya by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye nabo bari basanzwe bari ku kabuyi kamaze guhagari- guhagarara ba- baciye basubira basubira inyuma twarabonye kandi izindi ndwara zivuye ku, ku, ku, ku gufungura nabi indwara zijyanye n'ibintu byo gukama amaraso gu- gukama amazi eh, gukama isukari byo bita hypoglycemie bakaza ari benshi umuntu akaza ari umuntu ahagaze neza ukabona araryamye wamuha agaserumu karimo isukari ukabona arabyutse aratashe none se abafite ikibazo cya kwashibo baba bangana gute Eh, ku biharuro ni nka mirongo ine na babiri ku ijana ugereranije bariyongereye kuko mu ntango twari nko kuri mirongo itatu na batanu mirongo itatu n'umunani ku ijana ndayishimiye alexandre ni impunzi yo mu kamanyola twasanze agwaje umugwayi w'igifu mu ivuriro riri muri iyi nkambi atangaza yuko bafite imbogamizi zo kubona amafunguro bagemurira abagwayi babo muri ibi bihe bahagarikiwe inkunga ndetse bakabuzwa no kuzajya bajya gushakira imibereho hanze y'inkambi sindonka icyo namugema ko nta nta ndi bukure urabona hata ntasohoka nta ndi bukure nyene ndose naduteya tubaho nyene ntitumufata ko umurwayi wa estomac ko akeneye ibintu by'amarejime byinshi mu gitondo ibyo bamugemuriye babivanye mu gatondo sinzi umuntu natse amafaranga magana abiri na maguru turengarenga menya nadutetse nyene natumushiriye ubwo gusa ntaco tutumara kubera ari tuba ari twonyene taco tuba tumufashije gusa nubwo abaganga bo muri iyi nkambi ntacyo badakora kugira ngo bakurikirane imibereho y'izi mpunzi batakambira abagira neza ko bagoboka abana n'abagore batwite ndetse n'abasaza kuko aribo bakunze kwibasirwa n'indwara zituruka ku mirire mibi ni ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye no gufungura nabi ahubwo turavuze induru bashobora kutugarukira ko batugarukireko nko ku bana bo bo ni ingorane abana bahora bafasha ababyeyi duhobwa two mu nzu ntabwo dushoboye ingubu zaraheze baraho umwana uramubona yahora ahagaze ukabona ko arasinzira usanga umwana yashushe bamuzanye kwa muganga duhiga malariya tukayibura mugabo mu munsi twafungura kubona umwana arahagurutse arakiza aratanguye gukina francoise ndayisenga userukira impunzi z'abarundi avuga kandi ko batewe impungenge n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rikeya mu gihe hsr izaba yahagaritse imfashanyo y'amazi dore ko kimwe cya kabiri cy'amazi akoreshwa muri iyi nkambi imodokari ya hsr ariyo izijya kuyavoma ikibazo cy'amazi kirakizana ingorane nyinshi cyane kuko impera z'uku kwezi baratwugarira amazi abo bahasere bahora badufasha imfashanyo yose izoba ihagaze ni ukuvuga rero ko twe tutazoroha ingene tuja kuvoma amazi murazi ko ari bwo buzima ingwara zigira zongerekane babe baritega korera babe baritega amacinya hama abantu nibapfa ntibabe baritegurira guhamba n'ahandi bataduhaye amazi ibara riragwa mwomenya yuko izi mpunzi ziba kamanyura zatakaje imfashanyo y'ubuvuzi n'ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa na aseri kubera zanze ingingo y'iryo shirahamwe ryo kubarugwa yifashishije ikoranabuhanga uburyo izi mpunzi zihamya yuko bunyuranyije n'imyizerere yazo bedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika kamanyola ho mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo mu kanya isase mugenzi wacu eugenie mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu
inshuti z'ijwi rya amerika ikaze mu kiganiro cy'ubuzima ku mpinja nyinshi ku isi ubukene bisobanuye urupfu raporo ya onu iheruka ivuga ko impfu z'abana bakimara kuvuka mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi ziri hejuru y'iz'abana bavukira mu bihugu bikungahaye inshuro zirenga mirongo itanu ku ijana nibyo turebera hamwe muri iyi minota ikurikira ishami rya oni ryita ku bana unicef ritangaza ko abana bavukira mu bihugu bikennye ibihugu birimo amakuba akomeye kurusha ahandi ku isi bahura n'ibyago byo kuba bapfa inshuro zirenga mirongo itanu ku ijana ugereranije n'abavukira mu bihugu bikize cyane ku isi n'ibirimo umutekano ubushakashatsi bwakozwe ku bihugu ijana na mirongo icyenda na bitanu bwabonye amakuru ateye ubwoba ku byerekeye impfu z'abana ababa bakimara kuvuka mu bihugu bikennye ugereranije n'abavukira mu bihugu bikize ubwo bushakashatsi bwabonye kandi ko inyinshi muri izo mfu zashoboraga gukumirwa ku kigereranyo iyo raporo ivuga ko makumyabiri na barindwi mu bana igihumbi bavukira mu bihugu bikennye bapfa ugereranije n'abana batatu bapfa ku gihumbi bavukira mu bihugu bikize ubushakashatsi bwa unicef bwerekana ko ibihugu umunani mu icumi birimo amahirwe make yo kubaho ku bana bakivuka biri mu majyepfo y'ubutayu bwa sahara ubuyapani buza imbere mu bihugu bipfamo abana bake bakivuka habarwa umwana umwe upfa mu gihumbi n'ijana bavuka ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana unicef ritangaza ko nubwo hari ibintu bikomeye byagezweho mu kugabanyaho icya kabiri umubare w'abana bapfa batarageza ku myaka itanu y'amavuko atari ko bimeze iyo bigeze ku bana bakivuka umuyobozi muri unicef meg french avuga ko ibyavuye mu iperereza bibabaje abisobanura muri aya magambo There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life.
hari impinja miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu bapfa buri munsi mu kwezi kwa mbere k'ubuzima bwazo kandi abo bana bangana n'ibihumbi birindwi buri munsi ni abana bakeneye kwitabwaho ni agahomamunwa kubera ko inyinshi muri izi mfu zishobora gukumirwa French avuga ko mirongo inani ku ijana ry'impinja zipfa zikimara kuvuka bazira kuba bavutse batagejeje igihe bigaturuka ku bibazo baba bahuye nabyo mu gihe cyo kuvuka cyangwa se uburwayi icyo bita infection mu gifaransa nk'umusonga n'ibindi muri uku kwezi unicef yatangije umugambi waguye bise every child alive bisobanuye ko umwana wese afite uburenganzira bwo kubaho uwo mugambi ugamije kugabanya impfu ziboneka mu mpinja zikivuka french uyoboye umugambi w'ubukangurambaga waguye yabwiye ijwi ry'amerika ko hari uburyo bworoshye ingamba zidahenze rwose zishoboka no mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi zakwifashishwa mu kugabanya umubare munini udakwiye kwihanganirwa w'imfu zibasira impinja
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So turabizi ko kimwe mu bintu bishobora gufasha impinja ari ukuvukira ahantu hatekanye umubyeyi ari kumwe n'abantu babiri babihuguriwe bivuze umubyaza wahuguwe umudogiteri cyangwa se umuforomo cyangwa umuforomokazi mbere na mbere ntukeneye ibitaro bihambaye ubashije kubona umukozi wo mu buvuzi wabihuguriwe ushobora kujya mu baturage iyo mu by'ukuri yaba ari intambwe ya mbere ikomeye french avuga ko ibindi bisubizo byagaragaje umusaruro mu gukumira impfu zibasira impinja zikivuka birimo kubasha kugera ku mazi meza asukuye uburyo bw'isuku bwo kwica udukoko dushobora gutera indwara konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka kwiyegereza umwana akumva ubushyuhe bw'umubiri wa nyina hamwe n'imirire myiza unicef irasaba za guverinoma gushora imari mu bikorwa byo kuvugurura inzego z'ubuvuzi zijegajega ivuga ko kubonera ababyeyi n'impinja zabo amazi isabune n'umuriro w'amashanyarazi nabyo bizafasha kurengera ubuzima inshuti z'ijwi ry'amerika aha rero niho dusoreje ikiganiro ku magara y'abantu ikiganiro cy'ubuzima mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika tubifurije mwese ubuzima buzira umuze
ngaha rero nshuti bakunze duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwareko muratwumviriza ariko imbere ko duhana agahindukira reka mu nkunzire ndabatumire mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro murisanga muzakurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho aza ko hari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika ku vyerekeye kino kiganiro naco iwanyu mu ntara kuva kwa mbere gushika kwa gatanu kwa mbere turabashikiriza amakuru avugwa mu ntara zitandukanye kwa kabiri turabashikiriza tukongera tukabarengereza ko n'ikindi kiganiro ikiganiro c'abanyedini ku munsi wa gatatu nkano mango naho turabarengereza ko ikiganiro c'amagara y'abantu ku munsi wa kane nayo makuru avugwa mu ntara no mu makambi tukongera tukarenza ko ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu naho tukabatahiriza abanyu mwakoze rero mwe mwatwumviriza Diane Nahazwe Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur hamwe na ingenieur Jo twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tuyifurize umunsi mwiza